Wato, I dey tell you fa. Ina jan ka. You supposed to fa you don marry fa. Ai, wannan ko gacan ku dawo da All these small small boys fa for our village fa all of them you don marry fa. To, Ivo a kon go follow all those boys a kon marry. All those karuwa who kon da follow them. Kai? Eh mana. Wato, you dey chop for karuwa. A'a, na dem I dey make sense man. What? You, you know no. yesterday night for wallahi my uh, wife he give her for me like this like this kai, wallahi for ah, everywhere I, I enjoy am for her pa. wait kai kai kai he give you for that that he get one style where they give me for that karuwa house ka san wancan da ana kira one corner one corner you sabi da sabi for that one corner you are the one for one corner kai i the am well well that one i dey make sense wallahi for this night i go do am for one corner for my wife wallahi ah. your wife you no go give you the way those ones i dey give me wallahi kai kai ba ka gane ba ai sai ka je wurin aboki kobo kobo inyamiri inyamiri aboki abana inyamiri fine wallahi na your guy dey hungry ana fada want wannan almajiri ne you dey hungry i dey hungry you know you dey give me oh okay okay ba ko me so i no problem i get am for the food i chop am for yesterday night i remain ko yowara uh, You go inside i tell idea make i give am for me for the food where the problem is. Yeah, yesterday night, man. I'm working, I'm working. Inyamuri, I'm working, come on, come on. inside, go on. I'm working, come on, come on. No, wala. Wato ya bar garin Ya zo nan, ya zo ya koma almajiri. Eh, na ai. Ifo wuda kwalan bo. Ko ka ce almajiri. Inyamuri. Ah, Amariya, Amariya. Ah ah ah. Abokin mai gidana. Amariya, Amariya, how far ah. na? Sanu da zuwa fa. Enjoy like this. your husband and meet them outside. okay meji na ẹ na woje but i don see i be hungry well well so now you say you get food wey you chop remain for night make you give me my chop. food wey you chop remain for night. yes. jesu. he say ma give you food wey you chop remain for night. Uh, what. food wey you chop remain say make you give me my chop say make you help me. you sure say na him tell you. yes. Uh, i met them outside. Huh back homie eh, if you say food ma go give you the food. okay ma i dey here for no, now inside that you go eat food you go eat food for outside eh. okay, there. Eh, okay hey, yeah. yeah. mo jẹ chicken. So I you want, want to go like this? Ella bro, I'm supposed to go ah, for Wayahi. Let's go inside for Make it drink So bro, bro, Ella, let me let me spare you five minutes. Wallahi, kawai. Uni, what are you haka? It's like the voice of your wife. What? Hey, kuma they get that in Yamri. Hey, come, come, come. Hey, hey. Your husband enjoy. Hey, hey, hey, hey dey do for inside my house. That is food dey my job. which type of food e dey chop am for inside my house. the food. Buru for you, I then catch a kayo. I will kill for you today. Today I go kill him for you. Uh, uh, I go chop him for your meat. I go chop him for your meat. You mean this guy? He touch him he touch for this section. He touch this section. Never. Get him by now, come on.